የአሜሪካ miriweneza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi n'indwi muri si ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazuye indongoye ibiganiro vy'uno mwanya
nkajeho akarorero mu minsi iheze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro naratabajije nta n'umwe yaze kuntabara byari ibikoko byitwa imbwebwe zo mu ishyamba zirigenza cyane rwose iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri site ya karurama ya gatatu yo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke avuga ku kibazo c'uburaro bubi kiriko kibatera ingorane harimo nko kwinjiranwa n'ibikoko vy'inyeshamba canke guhabwa uburozi butandukanye n'ababanyi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere yo kuja mu makambi no mu ntara mbanze ndababwire muri make ko abantu bagera kuri mirongo umunani harimo umushoferi yakorera radiyo y'abongereza bbc muri afghanistan bahitanywe na bombe yari yatezwe mu gatondo kuno wa gatatu mu modoka yo mu bwoko bw'igikamyo ku mugwa mukuru w'igihugu ca afghanistan kabul amakuru atangazwa n'igipolisi ca afghanistan yemeza ko abagera ku majana atatu na mirongo itanu harimwo abanyamakuru bane ba bbc muri afghanistan aribo bamaze kumenyekana kuba bakomerekeye cane muri uyo mutego wakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikazi muri abo bakomeretse harimo kandi abakozi batari bake bakorera ubuserukizi bw'igihugu c'ubudagi muri afghanistan ibiro vy'ubuserukizi bw'igihugu c'ubufaransa navyo nyene bisanzwe bikorera i kabul vyatangaje yuko hari vyinshi vyononekariye muri uyo mutego muri sudani y'ubumanuko ubucamanza bw'igisirikare bwaraye buciriye urubanza abasirikare bashika kuri mirongo ibiri bagigwa n'icaha co kwica no gushurashuza ku nguvu mu gitero bakoze ku bakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza mu mwaka wahera cumi na batatu muri bo bumvirijwe na sentare y'ijuba bagirizwa kuba barishe gufata ku nguvu guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu no kwiba mu gitero bakoze mu kwezi kwa ndwi k'umwaka wahera umucamanza mukuru yatangaje ko uzokwagirwa n'ivyo vyaha ashobora kuzocigwa urubanza rwo gupfa ishamwe ry'abaharanira agateka kazina muntu human rights watch yegemeje ivyashikirijwe n'umuyobozi w'ihoteri ahabereye guhohotera ubuzima bw'abakozi b'ayo mashirahamwe aho avuga ko bafatiwe ko inkoho bakongera bagashurashuzwa ku nguvu urwo rubanza rwungururijwe itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu bisabwa ko n'umushikirizwa manza w'abashengejwe imbere y'ubutungane kugira ngo aje kwihweza ibirego biri ko biravugwa iyo nkuru rero tukazoza turababwira kubabwira uko izobandanya umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu antonio guterres yateye akamo kuri wa kabiri leta irongowe na perezida donald trump wa amerika ko kudakura karenge masezerano y'ipari ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe guterres avuga ko ayo masezerano azofasha mu myaka itari mike y'imbere ubutunzi hamwe n'umutekano wa amerika ivyo Guterres yabitangaje mu ijambo yashikirije abanyeshuri hamwe n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike n'abarongozi mu bikorera utwabo muri kaminuza y'i New York aho yashikirije ico yibaza ku bijanye n'ivyashikirijwe na leta ya Trump bijanye n'ayo masezerano ya Paris agamije gukingira ibidukikije ivyo navyo akaba ari uko abategetsi ba Amerika baheruka gutangaza ko bashobora kuguma muri ayo masezerano canke bakayavanamo ikirenge antonio guterres yatangaje ko yemeje kuzoganira na leta irongowe na trump hamwe n'inama nshingamateka ya amerika kugira ngo abatahuze inyungu zo kuguma muri ayo masezerano bimwe mu by'ayo masezerano ategekanya ni uko ibihugu bikomakomeye vyugabanya ivyuka birungika hejuru mu kirere kugira ngo ikirere cifate neza abaramutse babikoranaho bakarenga kuri iryo jambo bumvikaniye paris bagatanga amahera yo gushumbusha ibihugu bikenye ahanini muri afurika inshuti z'ijwi rya amerika muri ko murutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe mu ikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri tanzania hari abana bagize iminsi bakugwa mu ikambi bagatwagwa mu ntara zigize igihugu ca tanzania ivyo turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire muri site ya karurama ya gatatu yo muri komune rugombo y'intara ya cibitoke ivugwamwo ikibazo c'uburaro bubi amazu atari make muri iyo site nta miryango agira ivyo bigatuma hari ikibazo ca bikoko vy'ibinyeshamba bibinjirana mw'ijoro eka n'ubugizi bwa nabi nko gutanga ishano biri monogoje muri iyo site akarorero ka hafi nako kuri uno wa mbere aho umuryango w'abantu indwi wahawe aside mu mfungurwa bariko barafungura ido nido n'umunyamakuru wacu diane ndonse akorera mu ntara ya cibitoke umuryango w'umukenyezi ndi ku mugongo madarena wo muri site karurama ya gatatu muri komine rugombo niwo wahatswe kwicwa na aside mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uyu wa kabiri uyu mukenyezi avuga ko bagiheza gufungura n'abakobwa biwe babiri hamwe n'abuzukuru biwe batatu igihe cy'isaha zitatu z'ijoro bose icyarimwe baciye bafatwa baribwa mu nda bongera badahwa muri kino gihe bakaba bari ku miti ndi ku mugongo madarena aho ari ku musego mu nzu yiwe atwiganira uko byabagendeye nimbara amazi bashizemwo mwiside abana barateka bateka ibiharage n'umuceri ngo tuze kubirya tutacumva birimwo birakera hanyuma tuca turafatwa ubwo nyene abana bararira baratemagwa mu nda twese duca turomera nk'abapfuye nyene nca ndagenda aho hepfo rero ku mubanyi w'aho hepfo ndamubarira nyamara rero turarembye muhira bose n'imigandigandi barimwo aradahwa nanje numva atamagara ndidugiye ngiye kuryama turatembagara gushika ngaha muhira mu bica biranka nyene wa mubanyi nawe acaratabaza baca barayereramwo imihana bose baca baraza rero n'abasoda baraza baca baratuma ko imodoka niyo yadutwaye uko uvuye kwa muganga wakize twumvise kamite ndiko amafaranga baduciye nabonye atahono yakura ko ndi impfakazi nca ndavayo ndavuga nti ndakirira muhira ko narose imiti nubwo wakoze ibi ataramenyekana urongoye site karurama ya gatatu ntirameba vesto avuga ko atamezi atandatu arahera uwundi muryango uhawe aside mu bifungurwa ariko imana igakinga imvo zo guhaniza aside ni ukutumvikana ko mu kibano kanyeshamba leonard atwiganira ingene umwana wiwe yakubiswe n'umubanyi umwana mu kwihora agahakwa kumugandaguza umuti yari yabitse wo gupompa ivyamwa umwana w'iwanje yakubiswe n'umubanyi tubana amukubise amuhora ko ngo yari aranduye ibigori by'undi mubanyi tubana hamanya mwana bikisha avu ntitwabimenya na mwene kumukubita ntiyabimenya igihe kigeze rero nyamwana afata ku iside nari mfite muhera yo gupomba ibiti by'indimu ayijyana mu njya z'uwo mubyeyi ikibazo cyagiye mu butungane ikibazo baragitohoza kugeza ubwo na nyina w'uwo mwana bifungirwa ubutungane bubyumvirije buca bufungura uwo mudamu umudamu aratahaga imuhira ukutagira inzugi kw'amazu yo muri ino site ya karurama gutanga akaryo ko kugiriranira nabi ku batumvikana uwirongoye avuga ko mu mazu ijana mirongo ine n'ane agize site igice cyazo zirenga zitugagwa aha tukibutsa ko abahaba ari abateshejwe izabo mu ngwano zagiye ziraba mu gihugu n'ayo mazu babayemwo bayubakiwe nk'abantu aho nikora ari naco gituma bamwe badashoboye kuronka uburyo bwo kugara ayo mazu yabo ibintu byunyugwa nuko iyi site ya karurama yegeranye n'amashamba ari hirya no hino y'uruzi rusizi rugabura igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'uburundi ibi kandi bikaba inkwezi y'umutekano muke ku magara y'abanyagihugu bo muri ino site igihe c'ijoro aha ni mu gihe bavuga ko bamana amakenga ku bikoko bishobora kubarya umuvyeyi bambonaniye shadrak avuga ko imbwebwe zimaze kubinjirana mu nzu umunsi n'umunsi zishobora kubatwara abana nkaje w'akarorero mu minsi iheze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro naratabajije nta n'umwe yaze kuntabara mugabo naragwanya urwo rugamba n'abana turi kumwe mu nzu nyabikoko birasohoka biragenda byari ibikoko nyabaki byari ibikoko byitwa imbwebwe zo mu ishamba zirigenza cane rwose iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye umukuru wa site karurama ya gatatu ntirameba vesto asaba amashirahamwe yitaho abantu aho nikora kububakira amazu akomeye rero izo mirongo indwi n'indwi by'ukuri twasaba ko bishobotse abagira neza boza nacu bakatwubakira izishobora gusa n'izo mirongo itandatu bubatse ntumve ngo bariko batanga ishano mu babanyi canke abenegihugu baragenda nimba avuye ngaha akaja guca ingero asiga atugaye kandi yagaruka asanganye nuko yahasize ariko hari rero nivyo biradutera amakenga by'ukuri kuri izo nzu zitugagwa n'ukuri kuri ibi umuhanuzi wa musitaneri wa komine rugombo ajejwe ibibazo by'imibano n'imico firmin habumuremyi avuga ko iki kibazo c'uburaro c'abanyagihugu bo muri site ya karurama ya gatatu bagituye amwe mu mashirahamwe yitaho bantaho nikora akorera muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika abakoze diane ndonse abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara iyo nkuru bashobora gusubira kuyumva baciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com ngaruke ku nkuru nari nciye ku masonga mu kanya mu ikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri tanzania hari abana bagize iminsi bakugwa mu makambi bagatwagwa mu ntara zigize ico gihugu abavyeyi b'abo bana bemeza ko abana babo bariko baragurishwa kugira ngo baje gukoreshwa ubuzi bubavuna agahinda ni kenshi muri abo bavyeyi batizeye ko bazosubira kubona abana babo nk'uko muvyumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu leonce niyo ngabo jewe gashaho gerurazi ntemba mfise za muzo abana banje tomasi bagiye mu bijiji numvago bagiye mu bijiji mugabo intuntu yanyishe numvago baranagurishijwe igituma twicurikiriye mfise intuntu n'agahinda mfise umubabaro kubera umwana wanje yagiye naragerageje kurondera ndakena kandi si jewe gusa ndi kumwe n'abandi batari bake abo ni ababyeyi bo mu kambi nduta muri tanzania batazi irengero ry'abana babo abo babyeyi bavuga ko abana babo boba batwawe gupagasa mu bice binyuranye by'igihugu ca tanzania uyu muvyeyi avuga ko abana biwe bagiye ari babiri ngo bari mu bijiji vya musoma ngo aho nanje simenya niyo bari anya nahubwe ntemba yanyishe n'utwo kurya njya sinkirya neza ndi mu kupa n'inzara jewe bagiye icyo gihe bavuga ngo bagiye buye ngo ngo mu mpera y'inkambi ngo bagiye guca amahera yo ku munsi hama nubu unya numva ngo bageze ngo muzamusoma hariho abatorotse abo bana ni batatu hariho n'umubanyi tubana amufiseyo na jewe abana babiri umwe ni tomasi bucumi bucumi tomasi uwundi habyarimana korode uyu wundi mubyeyi aho ijwi rya amerika ryamusanze avuga ko umwana wiwe yagiye kuva mu kwezi kwa mbere uwo mwana yitwa niyo nkuru ereneste afite imyaka cumi n'ine yagiye avuye ngaha mu nkambi indutsa hanyuma amaze kugenda ndakezera ndabura hari mu kwezi kwa kabiri kwa mbere uwo mwana numvise ngo yagiye gukera ahantu bita inguruka aba babyeyi naho bavuga ko bamaze kumenya iyo abana babo bariko bajanwa kugira ngo babatore biracabagoye bambwiye ngo ninguruka mu kijiji cantu bita imusoma ni muri kigoma hafi na tabora bobo ngo bari bagiye gukera gukera nako ni ukugira iki bari bagiye kumukataba gukora ikinyamwaka none mwaribwize mumenye uwabatwaye uwabatwaye ntidushobora kumumenya kandi ngo yatwaye abantu mirongo itatu ukuntu yabatwaye je nari ku rusengero hanyuma sanga bagiye maze guperereza nkabaza abari muhira bambwiye ngo umwana ngo niyo nkuru ereneste yagiye amakenga rero ku babyeyi ni uko batazi ko abo bana bazokuraho basubira kubonana dufise agahinda kadasanzwe nk'ababyeyi babuze abo bana ntidushobora kumenya nuko kubaho bakibaho rero ikibabaje ni uko tudashobora kuronka nyezina uwabatwaye ngo tubure tugire gute tubure tumushikirize ubutegetsi canke abura twereka aho yadushiriye abana ubure dufise akabonge kadasanzwe kubera abana bacu tuburiye hejuru tukaburira hejuru abana twari twahungaye twagira ngo twari twabarokoye mugabo bageze ngaha tukaba tubaburiye hejuru tutazoshobora no kubona imva zabo ico ababyeyi bamaze kumenya ni uko abo bana bagugwa kugira bikunde bave mu kambi umwana yaragugwa umwana umwe umwe yagugwa ibihumbi ijana jana muri abo mirongo itatu na batatu urumva yuko bariye hafi miliyoni zitatu n'amahera hejuru rero ikibabaje ni uko tudashobora kuronka nyezina uwabatwaye ngo tubure tugire gute tubure tumushikirize ubutegetsi canke abura twereka aho yadushiriye abana none baratwara abamuko nyene abavyeyi ata n'amakayi babahaye umwana bamutwaye nk'umutoro nta n'ikingo bashobora kuguha ndetse mbere banagenda ata n'umuvyeyi abizi uza wumva ngo abana bagiye batwagwa nk'inyagano batwagwa nk'abo banyaze bamwe mbere ndetse banavuga yuko kumbure ababatwara babakoresha imiti ngo bagiye gukora abana mirongo ine ngo abo bana ngo uwabatwaye ngo yarabagujije twebwe twumva ngo ngo bamuhango nyamuntu ngo ibihumbi ijana jana ngo kukira ku mwana uwo muntu ntitumuzi ngo abandi bakavuga ngo nyamuntu ngo atwara abantu ngo ku miti ababyeyi rero bavuga ko abana babo bariko baja gukoreshwa kure y'ikambi kubera ubuzima mu kambi bwabananiye abana benshi muri iyi minsi baragenda gukorera abatanzaniya bakabatwara nk'inyagano kandi bakagenda badasezeye ababyeyi kubera ubuzima bubi bw'ikambi bakena impuzu bambara bagakena kumbure n'uturibwa tukaba duke indya zikaba nke bigaca biboneka bagire gute bagende kurondera amayisha kandi batanabishoboye bavuga ko bamaze kwitura inzego zitwara ikambi kugira ngo zibafashe kurondera twaragiye kuri polisi tugiye kuri polisi batubariye nka ngo nitugende ngo ngo ku biro bya eoen ngo niho babitubarirane ngo bazoduha ngo inyishu maze gutoroka twarayituye ubutungane ku gipolisi tumaze kwitura ku gipolisi baturungitse muri un nta nyishu rero turaronka itomoye y'abo bana mu gipolisi ariko bibwira ko abo babyeyi ari bo boba batanga abo bana babo kugira bironkera akanoti bigoye bikiri ko rero ku bw'abo babyeyi n'uvugwa ko ari we yoba yatwara abo bana amaze kumenya ko igipolisi kiriko kiramuhiga yaciye akura meza mu bana bari batwawe harabagize amahirwe rero barashobora gutoroka baragaruka imuhira mu ikambi ijwi rya amerika ryarashoboye kuganira na bamwe muri bo leonse niyo ngabo induta muri tanzania ijwi rya amerika
nshuti bakunze ibijwi rya amerika muramenyereye ko iminsi yose ya gatatu nkano mango iminsi yose ya gatatu hereza ukwezi tubaha akaryo yaho tubabariza ibibazo muganga ku bibazo muba mwaturungikiye uno munsi rero tuza kugaruka ahanini ku bibazo bijanye n'indwara y'amaso ko ari nayo twibanze ko muri kuno kwezi aho mu ruyigi abanyagihugu bababa ibihumbi bitandatu aribo bituye amavuriro bafise ingorane z'amaso umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu muri iki gice ca mbere c'uno mwaka ibitigiri vy'abivu bivujire byashitse guhumbi n'amajana atanu ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na muganga Levi Kandeke asanzwe ari umuhinga mu vyo kuvura amaso akorera mu gisagara ca Bujumbura miriwe neza muganga kandi mwakoze kwitabira buno butumire bw'ikiganiro iwanyu mu ntara
E, mwiriwe kandi ndabashimiye kubona mwantumiye muri iki kiganiro ego ivyo bitigiri bitangwa mu ntara ya Ruyigi biyerekana ko abagera ku bihumbi bitandatu aribo bituye amavuriro bafise ingorane z'amaso mwaka uheze tubanze tubabaze ngaho mu gisagara ca bujumbura vyifashe gute hari benshi baza baje kwivuza amaso
ego cyane icyo gitigiri naho ndacumva ari igitigiri c'abantu benshi ugiye kugereranya n'uko ishyirahamwe riraba by'amagara y'abantu oms ribiharura hanyuma ugiye kuraba n'ibindi biharuro byo mu bindi bihugu si abantu benshi na gato ku rugererane umuntu afata yuko umuntu umwe ku bantu batandatu akenera kubonana na muganga iyo atarakwiza imyaka mirongo ine murumva ko ari abantu benshi cyane hanyuma abantu bamaze kurenza imyaka mirongo ine nka bose atanumwe avuyemo birasaba yuko abonana na muganga w'amaso rimwe mu myaka itatu icyo giharuro rero si igiharuro kinini cyane aho ibujumbura noneho abayitura abaganga b'amaso igitigiri cyabo gisumba icyo kumbure kubera ibujumbura hari abaganga benshi hanyuma n'abantu bahaba bakaba bafise uburyo bwo kujya kwa muganga gusumba abari hagati mu gihugu bisigura ko hagati mu gihugu hashobora kuba n'abagendana izo ndwara z'amaso ariko ntibapfe barabimenye ko bazigendana
ego cyane nibyo dukunze kubona iyo tubonye abava hagati mu gihugu kenshi na kenshi haraba ukutamenya bakaza kwivuza bamaze gucegwa cyane amaze kubona yuko atakibona cyangwa yuko ababara cyane amaso amubabaza ariko yaba yarituye muganga imbere y'igihe ugasanga twaba twashoboye kumutabara atarinze kugira ingorane abari hagati mu gihugu nibyo baragira ingorane gusumba abari mu gisagara bazigira ku kutitaho ayo maso yabo canke aho babaye haba iyo myotsi iyo bariko barateka ibitandukanye iyo vumbi iyo bariko bararima ibitandukanye navyo biza bisongera isibe uko gukarirwa kw'amaso
ahanini umuntu yofatira yuko hari ukutamenya kandi si ibintu byo ngaha mu gihugu cy'u Burundi gusa n'ibihundi bihugu byo muri afurika ni uko mbere n'ibihugu biteye imbere bya buraya ni uko hariho ukutamenya niko gutuma abantu bashobora kumererwa nabi icyo ni cyo kintu cya mbere gituma abantu bivuza batebye icya kabiri kandi akaba aricyo turi ko turaronderera mu mutima ku gutanga ikiganiro kugira abantu babyumve icya kabiri ku bantu bari mu gihugu hagati ni ukutaronka ivuriro hafi yabo icya gatatu murazi yuko abaganga bavura amaso nka rose baba bari mu ntara ya bujumbura no mu bindi bihugu usanga bari ku mugwa mukuru hanyuma mu nyuma ikiza mu nyuma ni ahantu baba mugabo si cyo kiza imbere nibyo abari hagati mu gihugu kubera imyuga yabo ijyanye na byo byo kurima kuba bakorana n'imyotsi n'ibindi bituma bakarirwa n'indwara z'amaso gusumba abandi ariko si cyo kiza imbere yaba bishobotse bakaba bafise abaganga hafi hanyuma bakaba bamenya igihe babwiza kujya kwa muganga boheza bakabaho nk'abandi bose muganga tumwe mu tubazo twabajijwe n'abanywanyi bacu harimo nk'uwatubajije atubaza ngo mbega nk'iyo hari uruzuba runini umuntu agatembera nta maruri yambaye amwe yo gukingira amaso byaba bituma ayo maso yiwe agwara canke ntaco vyica ku maso
mu bisanzwe noneho twebwe turi mu bantu bafite urukoba rwirabura amaso yacu arakingiwe gusonga ajya amaso y'abantu bafite urukoba rwera ngira muramaze kubimenya ni ukuvuga rero ko kubera twamye dukurira ahantu hari izuba umubiri wacu uramenya agene wikingira ku zuba ariko kubera uko ubuhinga bugenda buratera imbere abantu bakaramba gusumba uko bahora twasanze yuko abantu bikingira amaso cyane cyane hagati y'isaha zitanu gushika ku isaha icumi zo ku mugoroba hajya izuba rikaze basanze yuko abikingira izuba ari bo mu busaza bwabo bamaze kurenza imyaka mirongo irindwi n'iyindi ari bo batakunda kurwara indwara nuko ntazi uko noyita mu kirundi iyo bita deme la degenerescence maculaire diyaraje iraheza ikaza itebye mbese na zijya bita kataragite ziraheza zikaza zitebye kubera umuntu aba yarikingiye ariko rero ntitwoshigishimikira ko cyane kubera iwacu ku bantu bafite urukuba rwirabura dufise akantu bita irisi kirabura karimo pigma nyinshi imana yabikoze ibizi kugira ngo dushobore kwikingira izuba ni ukuvuga izuba ribaye ryinshi karaheza kakiyugara umuco w'izuba winjira ukaba muke ibintu byononekara mu jisho bikaba bike yego nuko twibutse ko turi kumwe ku telefone na muganga Levi Kandeke umuhinga mu byo kuvura amaso aho ariko adufasha kwishura ku bibazo bitandukanye mwatubajije ku byerekeye indwara y'amaso hariho uyundi yanditse ngo mbega indwara bakunze kwita indwara y'amanere nayo yoba ari indwara y'amaso
icyo kibazo ndagishimye cyane kubera mu bikorwa bya minsi yose abaganga bamaze gushika mu burundi bavura amaso baca basanga mu burundi dufise indwara nshasha bita ngo ni indwara y'amanere mugabo ndagerageza gusigura iyo byaje biva nayo ku baganga nta ndwara bita ngo ni indwara y'amanere ibaho ariko reka manze ndabasigurire neza icyo ari cyo icyo bita amanere amanere ni agace ko mu mubiri gatwara ubutumwa kabukura mu bwonko kabutwara mu mubiri wose kakawucisha mu kantu bita mware pinyeri ayo manere rero afatanya ibiri mu mubiri wose n'ubwonko ni ukuvuga ayo manere agabuwemo kubiri hari ayo bita amanere sensitifu ni ukuvuga ayo manere ari ku rukoba ari mu mubiri nk'iyo umuntu agukuze ko cyangwa agukomerekeje urabona ko uca ubabara niko gaheza kagatanga ubutumwa mu bwonko bati harya harabaye igikomere ugaheza ukumva ububabare ayo manere tuvuge ndabahaye nk'akarorero nk'abajya barwara imibembe hari igihe apfa yononekaye kubera indwara y'imibembe umuntu arwaye indwara y'imibembe rero umukomerekeje ntaheza anamenya yuko ameretse ko ntaheza ngo ababare kubera ayo manere aba yarononekaye ayo ni ubwoko bwa mbere hakaba ubwoko bwa kabiri bw'amanere bita amanere moteri ayo yoyo nayo niyo akorana n'imitsi kugira ngo ibintu biri mu mubiri tubikoreshe umuntu ashatse guhaguruka agatembera akoresheje imitsi yiwe niyo akorana n'ubwonko kugira ngo umuntu ashobore kuza arakoresha imitsi ye mu mubiri hanyuma rero nk'uko mubyumvise cyane cyane kuri ayo manere sansitive iyo umuntu abibonanye na muganga arashobora kurindira kumusigurira abantu bakabitahura nabi akumva ati ngo aya manere mugabo murumva yuko ataba ari amanere agwaye amanere gusa niyamuha ubwo butumwa yuko hari ikintu kitameze neza nta ndwara yitwa ngo ni indwara y'amanere kwa muganga iriho rero iyo abantu bafite ububabare bwose ari ubwo mu mutwe ari ku gikanu ari ubwo mu mugongo bwose bumva ko bayita ati ni indwara y'amanere mugabo ukaba wumva ko kwa muganga atangwara y'amanere iriho
nuko murakoze hari kandi n'uwundi munyagihugu yatwandikiye we ari mu ntara ya gitega avuga ngo mu gihe hamaze igihe havuga ikibazo cy'amatara acikagurika mu ntara zigize igihugu zitandukanye harimo gitega ati ngo gusomera ikaye nko ku kabuji hari icyo byoba byica ku maso y'umuntu
n'icyo kibazo ndabona ko ni ikibazo cyiza cyane kubera abatari bake barakibaza icyo mubwirizwa kumenya ni uko kugira ngo ndabahumurize kwigira ku ibuji nta na kimwe byica ijisho ariko kirafise icyo byonona ku munyeshuri aba ariko ariga ni ukuvuga yuko araheza akaruha n'igoga ari uwo yari kuba ari ku itara ryiza ryaka rimurika neza arashobora kwiga nk'amasaha atatu atararuha ariko yaba ariko abikorera ibyo nyine ku ibuye amasaha abiri isaha imwe n'inusu akaba yamaze kuruha murumva yuko bata umwana ariko yiga ahantu hari umuco mwiza uwundi ariko yiga ahantu hari umuco muke bataba bari ko biga mu buryo bumwe icyo ni icya mbere icya kabiri naho iyo amaze kubandanya akabona ati jewe ibyigwa sindabiheza akaca aguma akorera ko kuri uwo muco muke ibishika ni uko ateba rero akaruha arushe agatangura kugira bijya byo kumeneka umutwe mubura mubona kuba atebye kwigira ku ibuji muri ibyo rero bikaca bizana izindi ngorane rero zo kumeneka umutwe n'ibindi ariko aciye aruhuka nta na kimwe giheza ngo kiba cyononekaye mu mubiri ntaheza ngo umuntu avuge ngo ijisho ngo ryononekaye cyangwa ngo rirasubira inyuma kubona n'ibindi nta na kimwe byonona gusa ni uko umuntu aheza akaruha kare yego murakoze rwose muganga kandi muganga revi kandeke imbere ko dusezerana nashaka mubwire abatwumva bari mu ntara zitandukanye no mu gisagara cya bujumbura mu makambi naho nyine baratwumva nk'akajambo mwobatekerera kugira ngo bashobore gukingira amaso yabo ku buryo butandukanye
ego inyigisho ni nyinshi iya mbere ijyanye n'abakiri bato barya abana bakivuka abana bakivuka twagire tusabe iyo umuntu abonye ko umwana akivuka atabona neza bakabona yuko ashyitse ku mezi ane ataragera gutwenga ashyitse ku mezi atanu utamuha ikintu ngo yakire yuko umwana atababona neza barya abana badatwenga ni ukuca mubatebukana kwa muganga w'amaso akaraba yuko atangwara y'amaso iriho kubera abana bisaba ko umuntu abavura hakiri kare naho kuba gafise ukwezi kumwe umuntu aragapima kandi akakavura akagafasha abona abakiri bato hanyuma kuba amaze gukura nabo ahanini indwara igwiriye nijya ndwara ibabuza gusoma kubera imyaka itanguye kugwira bijya ntacyo byica no kubonana na muganga igihe umwanya ubonekeye umuganga agapima akabaha amarori kugira ngo umuntu ashobore gukora amerewe neza ariko rero kuri bose n'umwe avuyemo birahanuwe yuko rimwe mu myaka itatu umuntu abonana na muganga w'amaso cyane cyane iyo azi yuko mu muryango yiwiwe hari habamo abantu bagize indwara zo guhuma ufise so wawe cyangwa nyoko wawe cyangwa sokuru yahumye utamenya igituma uragenda ukipimisha ukaraba yuko iyo ndwara atari indwara muba mufite mu muryango bashobora kuvura ziriho umuntu akazivura kare umuntu atarashobora kumererwa nabi murakoze rwose muganga levi kandeke nibutse ko muri umuhinga yanonosoye ibyo kuvura amaso ngaho i burundi mwakoze kwitaba kino kiganiro
murakoze kudutumira mwakoze namwe mwatwumviriza diane nahazo na macbill ya bero tubifurize kugira umunsi mwiza tuzosubire ejo nk'aho twatanguriye